mwaramutse neza dususuruke
Chaque jour je me demande pourquoi les coups d'état et racisme et la haine, pourquoi la politique est, usait-il pour rien Chaque jour je me demande pourquoi les coups d'état et racisme et la haine, pourquoi la politique est, usait-il pour rien À cette question sérieuse nous faut une réponse de cet esprit chez d'amis à l'abri nos enfants où sommes-nous allons-nous mes princesses éveillons-nous à nos consciences aussi à cette question sérieuse nous faut une réponse de cet esprit chez d'amis à l'abri nos enfants où sommes-nous allons-nous mes princesses éveillons-nous à nos consciences aussi il faut nous mettre ensemble et rassemblons notre intelligence et notre volonté pour reconstruire la société afrique. Ni cet esprit colonial, ni cet esprit d'esclavage, c'est de nous ménages que dépend notre sang. Nous sommes pour devenir cette Afrique authentique. Selon nos populations, tout le projet de construction, élite au continent Afrique, Chida. Adieu l'Afrique, Chida. Adieu l'Afrique chérie, adieu l'Afrique chérie, oh oh oh, oh oh oh, adieu l'Afrique chérie, adieu l'Afrique chérie, adieu l'Afrique chérie. Aujourd'hui n'est pas rose encore, mais pour demain tout espoir est permis. Mettons à profit nos richesses naturelles pour contribuer, biwe, biwe à nos avancements. Aujourd'hui n'est pas rose encore, mais pour demain tout espoir est permis. Mettons à profit nos richesses naturelles pour contribuer, biwe, biwe à nos avancements. Ouvrons tout grand les yeux sur l'évolution des savoirs. Mettons fin au pillage et rassemblons nos idées. Échangeons nos cultures et finis l'Afrique à Chida. Esprit des gosses, mais des méchancetés, des mélancolies. Participe à toute évolution, à tout développement économique, technologique ou culturel. Ouvre la porte à tout bien fait, formons-la sur les passés. C'est de nous maintenant que dépend notre sort. Ils sont nous pour devenir cette Afrique authentique. Selon nos populations, tous les projets de construction. L'île contre une Afrique Chida. Adieu l'Afrique Chida. Adieu l'Afrique Chida. Adieu l'Afrique. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Adieu l'Afrique Chida. Adieu l'Afrique chérie. Africa Chida, non, non, non, non, non. Faisons la vie disparaître dans la province Ousmane. Africa Chida, non, non, non, non, non. Faisons la vie disparaître dans la province Ousmane. Africa shit, Africa shit, Africa shit, Africa shit, Africa shit, Africa shit, Africa Africa shit, no no no no no no no. Adieu l'Afrique chérie, Africa shit, faisons la. Adieu l'Afrique chérie, adieu l'Afrique chérie, adieu l'Afrique chérie, bye bye l'Afrique chérie.
Adieu l'Afrique Shida Ningabirama Crispin. Ijwi rya Amerika turasusuruka. uwizeye w'irurindo mu rwanda yatwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati mwaramutse uwizeye we yego twaramutse nawe se umeze neza uti nshaka indirimbo ya rayon sport nkayitura abafana ba rayon sport aho bari hose ishimishe namwe abanyamakuru ba voa uwizeye turagushimiye cyane ijwi ry'amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke mugisha utuye ku gisozi i kigali mu rwanda yatwandikiye kuri whatsapp guteranyaho rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo cyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ati ndasaba indirimbo ya bushari yitwa ku gasima ishimishe abana bo ku muhanda ku gasima na teotima uri i kabuga twiganye muri college apec remera rukoma
Ay, ay, ay, ay. Kugasim. Oh, oh, oh, oh. nateye imuhira n'igira agasima sigara ubu bobo nashatse ubuzima ikizinga kirira cyuzura isima kubona ingagi nanyinya kwari uguhara uri inzira kugasima ugasima ugasima ugasima ugasima ugasima ugasima ugasima ugasima nari narabaye umwana wako gasima aho navukaga amacomo kahakibona afite amaso mu murege nuko azarora sinjye wahisemo izi nzira z'imibereho aho nitize kofi y'abandi ngo ndebemo ingangi yabuze ubwo ndumva ntago byavamo kazungu atahanye indamu ubwo twese aduweho nirirwa nsaba imana igihe kimwihuwemo muneri wacu ndagatsindwa na nyagasani umbonye ukuntu nsa nabyo bikanera isoni narose igihe kimwe twaravuye mu nkoni banaseka banatembaga ruti nuko ndi umushonje rotarya byahe byo kajya ikirere nari ndimo cyarabaye umukara twaragwamiye inaha kuko abaraza ntuzihebe azaza vuba kandi azaza nateye imuhira ninjira agasima sibwari ububobo nashatse ubuzima ikizinga kirira cyuzura isima kubona ingagi nanyinya kwari uguharura inzira ugasima ugasima ugasima ugasima ugasima ugasima ugasima ugasima ugasima kugasima kugasima haduteraga agahinda navuye muhira ngeze inaha ngo ndinega icyizere kigenda cyose kiyoyoka abanyizeraga bamfata nk'igihomora sinari nanze matera soko navutse buheta nafashe umwanzuro ubuzima mbwambika impeta niko kubibeta bamwe banyita umuheta ntubunaza amazi akanatira utirekareka nyifata umwanzuro bamwatse isamburo niko guhiga amagisha mbacaka ifunguro intambwe ntambura inkono hanze ntanura nkakwepa imijugujugu mugifate nk'icyo sa umushonje rotarya byahe byo kajya ikirere nari ndimo cyarabaye umukara twaragwamiye inaha kuko abaraza ntuzihebe azaza vuba kandi azaza nateye imuhira ninjira agasima sibwari ububobo nashatse ubuzima ikizinga kirira cyuzura isima kubona ingangi nanyinya kwari uguharura inzira ugasima ugasima ugasima ugasima ugasima ugasima ugasima ugasima ugasima
ijwi ry'amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke email radiyo yacu arobaz gmail akadomo com facebook voa radiyo yacu
Africa unite, cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah.
africa unite ni bob marley ijwi ry'amerika turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa kumi n'ebyiri tuyisenge aron w'i kanombe mu rwanda yatwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati muraho neza mumeze mute tuyisenge yego twaramutse neza kandi tumeze neza nawe urakomeye uti mumpe indirimbo ya korali urugero iyo ari yo yose tuyisenge nguhitiyemo iyitwa ni ikihe kintu ni cyo kintu gikomeye imana yahaye umugisha ni cyo kintu gikomeye imana yahaye umugisha n'umuntu oh n'umuntu n'umuntu oh n'umuntu iyo nukwe iyo nukwe iyo nukwe nukwe imana y'umugisha uwiteka imana iti uyu muntu ntabwo yaba wenyine uwiteka imana iti uyu muntu ntabwo yaba wenyine ibagira umwadamu nayeba ibagira umwadamu nayeba ibagira umwadamu nayeba ibagira umwadamu nayeba ubukwe bwatangiye icyo gihe buzageze imperuka ubukwe bwatangiye icyo gihe buzageze imperuka adamu na eva batambukaga adamu na eva bakimbagira adamu na eva bakarebana adamu na eva bakamwenyura adamu na eva barasekaga imana ubayo yabaye umuherekeza imana ubayo yabaye umuherekeza umwana wayo yabaye umuherekeza umwana wayo yabaye umuherekeza umwuka wera yabaye umuherekeza umwuka wera yabaye umuherekeza n'abamarayika babaye abaherekeza n'abamarayika babaye abaherekeza barini bishimye bari banezerewe barini bishimye bari banezerewe amatunda yarabakikije amatunda yarabakikije amatunda yarabakikije amatunda yarabakikije ibyishimo byari bibuzuye ibyishimo byari bibuzuye ibyishimo byari bibuzuye ibyishimo byari bibuzuye ibyabereye muri edeni igishushanyo kibiza mu ijuru ibyabereye muri edeni igishushanyo kibiza mu ijuru iyababa abatuye isi baribukaga iyaba abatuye isi baribukaga dufite ubundi bukwe dufite ubundi bukwe dufite ubundi bukwe buzabera mu ijuru yesu yarakoye nta muherekeza uzabutaha yesu yarakoye nta muherekeza uzaburiyo umugeni wa yesu yararimbishijwe arareba inyana mu ruhongore umugeni wa yesu yararimbishijwe arareba inyana mu ruhongore
reka nkubwire mukunzi wanjye niwe utabizura baruta usana imparage n'impara zo mu misozi
mukunzi wanjye ntuwanjye ubwanjye nta wundi tumusangiye muramenye nimubyutse umukunzi wanjye
mukunzi wanjye arambwira ati haguruka twigendere twigire mu mpinga z'imisozi mukunzi twicare maze tumwenyure turebe ibyiza byo muri iki gihugu
ndirabura ariko ndi mwiza nk'amahema y'ikadari ndi mu ndebe nabi Oh, ndirabura ariko ndi mwiza
ibyo rero ni byiza ni mwiza itegure kuzata ubwo bukwe icyo rero ni byiza ni mwiza itegure kuzata ubwo bukwe
iterane niyo dufite bitwibutse ubu ubukwe bwa yesu tugiye guta taha mu ijuru edeni nshya yateguwe amaraso mwana w'intama byasheshe ku ku musaraba niyo nkwano yesu yatanze ngo tumubere abageni yerusalemu ubu yararimbishijwe nimuze tu tumwitegure azatujane muri yo
yemwe we hahirwa uzakubitira ko gatwenge muri cyo cyumba cy'iyo ndaro haizera mwe hahirwa uzakubitira ko gatwenge muri cyo cyumba cy'iyo ndaro abayobozi mwe hahirwa uzakubitira ko gatwenge muri cyo cyumba cy'iyo ndaro bariningi we hahirwa uzakubitira ko gatwenge muri cyo cyumba cy'iyo ndaro kandi ibitwenge bizasatura amatama bizabara umunezero bijyanye n'abera
abamarayika baravugiriza bijyanye n'abera bizabara umunezero bijyanye n'abera
abamarayika baravugiriza bijyanye n'abera bizabara umunezero bijyanye n'abera dore bizaba birenze uyu munezero dufite ubu dore bizaba birenze uyu munezero dufite ubu bizabara umunezero bijyanye n'abera bizabara umunezero bijyanye n'abera bizabara umunezero bijyanye n'abera bizabara umunezero bijyanye n'abera
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke inshuti zacu dushoreje ku butumwa bwa ruhumuriza sami yanditse kuri facebook voa radiyo yacu ati ndasusurutsa abantu bose duturanye mu karere ka gicumbi cyane cyane abo duturanye mu mudugudu wa musetsa akagari ka horezo umurenge wa kageyo mbatuye indirimbo umugoroba y'umuhanzi bigize janti maze rero mwese uko mungana nshuti zacu ndabashimiye rwose mugire wikende nziza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama hari nimugoroba unaniwe bagufashe handa kurikijwe amategeko igetsemani warunaniwe ariko byari ngombwa ngupfe byari ngombwa ko ncungurwa bagukubise bakora inkoni ibabaza bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubeshyera iki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza iki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza mbese ko ari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagashya mbese ko ari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagashya yongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe yongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe ibyo byose warabiretse kugira ngo ucungure ibyo byose warabiretse kugira ngo ucungure niba hari umugabo warenganye ku bwanjye yesu yararenganye mu mategeko y'abayuda ntibyari byemewe gufata umunyabyaha saa kumi n'ebyiri zirenga yafashwe n'abatambyi bakuru mu mwanya wa polisi yendega akarengane bamukubise inkoni ataratsindwa n'urubanza nabyo ntibyabyemewe yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba makumyabiri na batatu bagukubise bakora inkoni inkoni ibabaza baragushinyagurira kandi bakubeshera bagukubise bakora inkoni inkoni inkoni ibabaza bakwamisusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira ntibakubeshera kandi bakubeshera hari nimugoroba unaniwe bagufashe hada hadakurikijwe amategeko igetsemani wari igetsemani wari